father plenty money for my backyard plenty money for my house yo no recession for where you dey olúwa visit me i dey wait yo àlejò lówó mo ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ o ẹ fún mi lówó mi ò ní ìyàwó káyọ̀ o baba bless me o i no go stingy o try me make you see. i no go get am money money ego ego àgbè kánúkò go. money money ego ego ego kò ọ̀yàdé mi dákun mo bẹ̀ bless me bless me papa give me good life ìpadà kí n máa yan fandafanda lójú ẹlẹ́gàn mi o money money. add up, I don't want to steal, oh, jọ̀wọ́ mo bẹ̀bẹ̀ o. Ó pé kó pọ̀, àní mo bẹ̀bẹ̀ o. Torí dẹ́bìtì mi pọ̀, ó pọ̀ o. Fámìlì mi pọ̀, ó pọ̀ o. Have mercy on me and give me good life. With a lasting peace of mind. Every day as I dey grind. make your favor follow me, Baba. Money, money, eko, eko. I think I know. people, I salute and welcome on this beautiful morning to Inform Me Radio, and this now our business and lifestyle program Inform Me with Olayemi and Co. And of course, now they listen to on our one and only country sister, continent sister, and world sister voice, Olayemi. I know alone, my people today with me this uh, morning, sharp sharp. May they greet, then uh, we'll take our business news and market worker. Mm-hmm. <coughs> before we go enter the program proper proper continuation of it. Eh, yesterday we be and the people are quiet and the people are quiet fourteen thousand people are to be deported from germany the first batch land yesterday mm. Mm. okay the first batch they suppose deport them yesterday i dey try to check now whether they don land meanwhile make we not forget say oga for germany come visit eh, mr unconstitutional wey we come dey tok say say anybody wey dey go visit dis man say na enemy of eh, the indigenous people of nigeria and now we are seeing say not less than fourteen thousand nigerians which means it it can be more wey dem go deport anyway the first batch don come but not be only nigeria dem dey deport people go because the the first eh, batch schedule wey dem make um dem get oda kontris too wey dem still wan uh, deport pipo to not only nigeria as we dey go i go i go mention dem for una i go call call out di kontris wey dem wan deport pipo go from germany <laughs> it is very well wetin we dey expect with dis kain news na anyway me just wan inform those wey dey lis ten tell dem say they should know the people to uh, uh, carry out their anger on not the indigenous people of nigeria mm -mm. so i go talk am reach madam abeg go on. <laughs> my people are throway salute this morning o oh. mm. every day thank god for life sha baba god don make am possible for us to see today again. I greet you plenty plenty. My name na Sandra Ikekwa. We don't come again to come rub minds on the way forward for our Bodo Nigeria as indigenous people of this country. Yes, every day now new new things they unveil for this our country. So new new things, different different news. Now eh, we dey hear things wey dey happen and all these things so the reason why i be say joy not dey people face the things not dey favour us and eh, somebody dey ask me who sell the country I say if you ask me na who I wan ask and we dey always talk am now say everybody quiet and we don dey hear hum hum hun hmm, strike strike wan happen and now when we dey hear things like this come be like say talk is cheap as people talk talk is cheap na action na we want make my brother greet una this morning. Oh. The more we look, the, the more, more, we, we see. <laughs> the very ah. valuable indigenous people of Africa, the people of Nigeria, and wherever you are in the world. Those of you when they listen to us for Norway at the Great Tuna. I thank you well well as as you they listen Thank you because you've always done a good job trying to reach out to us. And I know, say, maybe later today we will talk. <laughs> yes, we have a good <laughs> listener in Norway, and the man is doing a good job. Yes, we will. Um, uh, maybe with time, we go we go discuss more on what we can do with international communities in reaching out to helping other nations to get back their place. <laughs> yes. But we will look at um, the difference between political power and traditional power. Political power and power obtained from the people, and therefore it must be controlled by the people. While traditional power and power given by God, it is a birthright and is to be enforced by the people. Um, you know, sometimes when we look at the society, you will see to those that have very good eyes to look, you will know that there is a virus. Some call it moral decadent, some call it corruption, some call it thief, some call it stealing, some call it robbing, some call it defrauding. And others are involved with so many vices. But in all of this, we look at politics being a facilitator, the fertilizer, the booster for rottenness in behavior. And we can't discover, say, a lot of people they go church on Sunday morning on Friday, so many people get dressed, rush out of the office, and rush to the mosque in practically all the countries in Africa and in the world. But we find out that the same person who rushed out to be involved in prayer, who rushed out to be involved in fasting, who did a one month fasting and later let the ram suffer for it, will eventually get his hands dirty because of politics. And so, my take here is how come indiscipline has eaten up so much that God Himself, even with His words, is no longer able to correct them? So it therefore means that religion is not what actually He was asking you to go for. He was asking you to ask for a relationship with Him. And with the relationship with Him, you will be able to correct the discipline you. You know, when they say the fear of God is the beginning of wisdom, when you even this even Satan fear God. And the scripture says he trembles with his fear, he trembles. But has that stopped him from being involved in temptation? No. So you will know that it is beyond you just knowing to say, I am a child of God. Because practically everybody who is involved in a country, in the evil that are going on in Africa, either at the traditional level or at the political level or at the societal level, is involved in one worship or the other. And some of us are even practicing dual worship. Some are involved in three. Triple worship. Triple worship in the sense you say you are a Christian you are a cultist you are involved in cultism you are at the same time seeing a babalawo na three worship you dey do so so africa traditional religion dey with you when publicly you go condemn but secretly you are always there as their best candidate and and and student Co- very good customer and you are the best person that sit at the front of the church because as you are coming the pastor issue you the best seat front seat because your shirt is so well ironed by your by your laundry man that it's so smoothing that you cannot uh, it will not be allowed to stain with a lot of straight straight envelope you always bring for the pastor the best prayer is offered for you and when you go to the mosque on friday these guys are always sitting at the front they make sure when they come even soldiers now guide them inside worship houses But I want to say that if you actually take that religion very, very seriously for it to discipline you, you will not get your hands involved in the things that you will supervise in the society. You will not be an INEC official and allow somebody steal the result of others. You will not be in the army and someone will tell you to go and kill your indigenous person. You will not be there to even guide a man who is killing and kidnapping people. You will not be there as a police officer shading criminals and punishing the innocent to replace the criminals that have been taken away from the cell by doing massive arrests at night and even in the daytime. An ESCC official will not leave the politicians that have stolen the billions and be pursuing the Yahoo boy that just took maybe one thousand dollars from one young one young girl that wants to marry a foreigner that he does not know. how many will I name? Indiscipline led us to making worship to be just a normal ritual. So why don't you just better stay at home and be crying so that we'll know that that day your ritual is completed on Fridays and on Sundays? What are we trying to say? We are saying we should stop using religion as a cover up for any crime we are committing. Somebody was shouting and be calling that Muslims are the ones that should inherit Abuja. Knowing too well that Abuja was actually a community of some persons before now, before the headquarters got there. So I want to beg you if you have a Christian today heading Abuja, you should not let pride swallow him for him to misbehave because your religion or your relationship with God ought to let you know that humility was supposed to be your cloth. Are you on a throne? Whatever you worship, you should be aware. You see, just yesterday in Ogo State, a young man that went to do Odeshi was testing the thing, whether the thing they work, unknowing to him, say, whether the person went get hold the man, the thing now, the gun, you don't know what he get for hand. Now he release the thing. e don tear skin enter and pass pass the other side Come out, let the young man fall die the question here is even the thing when they put for your body no they like boast but you discover say pride no let you rest test me now Now the thing will come out. you don't know whether that very time sef the spirit went dey behind the thing when they put for your body never resume work who even know that money? whether the person when when a lady that was red was very close by and it already neutralized you ahead of where you are going to go, go for testing now pride don send that young man to grave i no know wetin police wan do with the person wey shoot the gun they go charge am say e kill person but they no know say na the man offer himself to be killed o oh, or na he offer himself to death I i want to beg let what you worship be able to humble you to do the right thing in the society and drop pride as a politician drop pride in the things you do so that the society can become a better place. Somebody used the language very funny. He say, "We can spend the money, but you cannot spend the people." What is the interpretation of that? Indigenous people of Nigeria, ask yourself, what does it mean? Today is not a day to interpret words for us, but I want to say, drop that pride on that seat and do the job you should do so that the people can be better. Good morning, Inside This Morning. My name is Adiomo Akao. I salute everybody, um, the ambassador to the indigenous people of Africa on the Informe platform. Now, well done. All right. Thank you so much for that. Meanwhile, before you enter the news, the Tell uh, magazine of on the on the 13th of November get one cover story where they say Tinubu a damaged presidency una go look for am so that una keep am. november thirteen abi november. november thirteen twenty this twenty twenty three so today, november. today na wetin. today na na december we dey. no na november eight november. that should be on the thirteenth of october. it should be october. so all na the uh, okay. abi na the one wey go come out on the thirteenth. Notel magazine does not come every day okay uh, na 13th for the magazine o 13th okay. 13 to november twenty-sixth. uh -huh. uh, so mm, that will be the one that will be released yes yeah the one that will Tinubu, be released a damaged presidency abeg carry on my brother more okay. not forget is an unconstitutional person mm-hmm. in that office a certificate forger uh, a drug baron which other title they get again. identity tifa? identity tifa. okay <laughs> identity tifa. we need to continue to say it yes na our country but we no dey this no be who we be or wetin we be that's why we dey they say if, if you if pikin dey do bad thing you dey cover cover cover for am na you dey get the shame now but if the whole ebo know say you no dey clap for the pikin wey dey thief or wey dey do bad thing but if dem come catch am anything come happen dem go hold you responsible no dem go you be vindicated to say that you actually said that this your pikin you did your best and everything but you no know how the pikin come take uh, become wetin e become you get say you shout the shout come out that's why we the indigenous people of nigeria dey shout the shout come out oga adeomo i no know whether you see one news yesterday wey dey say one one royal father go inside market go dey beg people say make dem no dey increase prices again yes. i don't i don't you, mm. you get yes, am for your yes. uh, i they, eh, don't understand I, I, I did so. he did he enter into the into the market to go and tell the people say uh, the election he know say the election dey flood and everything or say the people wey wey wey dey kill during the the presidential election and even the ones the destruction even the during the uh, gubernatorial election and all the other elections did he ever go into into the market to go and talk to these people because he don collect money. what of the fuel I, I know, wey dey go on. i no carry the news because the thing dey vex me okay. it's a disappointment to the throne. Ah, ah, please. Uh, because. the truck go buy the thing come for market. you see where problem. roads bad dem no talk our soldiers soldiers wey dey kill the royal father no no come out talk say hey suppose to go then you go dey talk to go market people go dey talk to market people they suppose to go go dey talk to market people say make dem no dey increase prices again they go organize themselves go aso rock okay oh. go tell the person wey dey in charge make we just um, look at because i just look the news eh, the thing vex me because the royal father disappointed all the, the remaining royal fathers wey know the right thing and wey name wetin really dey wrong. So you go disappoint them yesterday. And I am aware that the spirit of the royal fathers in Nigeria were not with him while he, was, Why he was there. Yeah, yeah. So that was the reason why I say he was running an independent project. <laughs> Federal yeah. government um, will ensure payment of due royalties. Alake assured traditional rulers. Oh. What thing they happen for here be say bribery and corruption. The the head of Igala Igala Kings in Kogi go visit the minister for mining and uh, whatever. Now they tell the man say every community where mining for they take place, the kings in those communities, the federal government want to be working with them to make sure say after mining wetin due for dem the royalty for dem dem go always dey come pay am. how the people wan take know wetin wetin dey due for dem. when you sell a kilogram wey, or an ounce of gold something wey belong to una. up to the volume of the size of this house you will now bring the vom- the price of the volume of this bottle mm. as the royalty for the king. You understand? So, um, make una take note in case uh, i no wan go beyond there car dealer get a fake alert customer come gbaga with he has coped with um, with the vehicle during test drive hmm. the guy reach there say he wan buy you know not no say na tokubo motor dey nigeria we no get na only politicians and senators house of rep and mm. uh, na dem dey buy new new cars as the guy just reach there nine trans nine transfer money so the say okay you know so they normally they go they go say make we test them. if anything make you change am carry another one Now they got the at till now they dey look for both the man and the motor and they can't discover say the money was not even in the account say na fake alert e trans do for am over. why the, the that kind of money you know, no say you go check your account. <coughs> <laughs> <laughs> <laughs> these days it, okay the uh, time you say they send me money now i never get alert i i dey check my uh, uh <laughs> mobile app since now <laughs> whether the thing go drop quick quick whether the thing don enter uh, there because i notice say e get one time sometimes eh, e dey enter dem no dey i no go get alert uh, so you dey that's why you know somebody don complain to me before say im go somewhere im buy something im do transfer The the the debit am but the person dem no gree release am now i say no blame them until the person see him money because na nigeria we dey now because the banks are very very funny right now very very funny and more, more, moreover people are knowing how to use phone better than the way we used to use we need to use okay. it uh, eh, so people sabi phone pass phone now uh eh, -huh. Eh. So, over seven hundred million re- remain trapped in Nigerian foreign airline. Now they talk. I think say they say they don't clear the they backlog. Say they no clear or oh, say they just use that one to gain glory for grando. Oh, say till now they are having over seven hundred million dollars left when airlines they provoke say if they no on this money, uh, maybe they go start they go start to divest. So they, they no go let plane go enter sky again. Lagos traders lament multiple levies, allege extortion in market. This one they happen for Lagos State since yesterday. They come even a little small, uh-huh. small protest and a lot of issues. They go on say Lagos government bring out so many tax forces and so many people when the compensate. And the thing now they results to say that they collect money. This one go come collect. Environmental go come go collect tax force on environmental go come go collect supervisory tax force on environmental <laughs> go come go collect <laughs> so they say extortion don dey too much for um, for inside um, lagos state but not be only lagos state that kind of thing uh, but not be for only lagos state everywhere oh, both edo everywhere na dis thing for dey happen. Mm. Eh, you forget say na the same method wey say dey use say widening tax eh, nets reducing the purchasing power of the people widening the tax everywhere. that is what we must do and that is what they are doing now. and dem forgotten that this person wey dem dey discuss so this place wey dem dey discuss so na anki e be for somebody pocket okay. how i use my hanky clean face is not your is not the hanky's business. Hmm. and the people are, are quiet. akwa ibom youth protest oil firms destruction of farmlands water source this one dey happen very seriously yesterday for akwa ibom nigeria port authority say that they plan say they wan use one billion dollars to rehabilitate port. one billion dollars the way that they call the call the money money money just be like say the tree uh, the tree dey for backyard the tree dey for a season one billion dollars na dey say dem wan use now to take do rehabilitation uh, eh, pos operators dey lament o oh, say increase in bank changes as an order from cbn don dey make dem dey lose so much to the banking sector. say yeah, go on. say the the matter when they go on now be say before if you did if you more withdraw 10,000 naira it was 56 naira that banks would charge the POS owner why they take 200 from you so it means they were having 134 naira as their profit mm-hmm. but eventually uh, for some for some days now, for about two days back, they say anytime you do a deduction of ten thousand naira, is two hundred banks will deduct from you too. So a lot of people never knew they were doing transaction of deducting. If you deduct and charge the mm, withdraw. So they were not making profit they were at not all. At all. So they were just working for the banks mm. all through the day. Banks would take the 200 that you charge the person. They never had anything. So it was like, I come work, work, work for you for free. Moki they work, Babu they shop them. So, and this was a directive that was issued silently from CBN to increase the taxes of all POS operators without them knowing. And, and don't forget, say, this 56 naira had been what was in operation all through the period when um, Emefiele day. But as with they talk now, they are forced to increase um, POS charges of from 10,000 naira above to 300 naira uh, or 150 for 5,000 instead of 100 naira. This is as a result of government policy. Hmm. And moreover, okay, so then tomorrow that king go go meet pos so operator reduce tell them say reduce their reduce their charges. charges. dem go still beat the king o oh, in case una hear say dem beat king make dem go still beat am because i know why i say bro you know say i dey always talk say say na dem dey near us yes na na dem dey near us na dem dey near us o na dem dey with us because somebody bring something for you you wan begin dey and make una no forget as a hmm. follow up say federal government don vow say between now and 2026 they are going to rake in 46 trillion naira into the federal government account and this must come from vat okay. taxes okay. and payment of all dues by the indigenous people and so when it begins with the pos operators they should not be surprised <laughs> uh, federal government give condition as Germany don't set to deport 14,000 Nigerians. And all these ones they come as a result of those. I mean, these ones they come from a people that are with no identification, and those when apply for asylum in Germany. And as a, and at, when you they look them again, they say Nigerians have always come into into Germany without the government doing due process of having means of identification. And so, about this is just an excuse. So, the main matter be say Germany can't hate Nigeria because they say practically almost everything when they carry come that side now forge the forger. So nowhere okay. the forging document matter for the come. From the presidency. From the presidency. Okay. This is the main issue. So when the German chancellor actually visited, he, he talked with him, but because the diplomatic approach no diplomacy reach <laughs> nine nine They can't start say won't begin dey lift them soon so in case you see your brother say he come with cellophane bag he close the germany They go sell them later or we beat them. but the guy a lot of nigerians including the state where you did right now they listen to me they are all coming home then ask yourself when there was libya returning in edo state what did it result to the governor made money, but the people suffered it. Okay. So when Germany returnee eventually land Nigeria, what will it result In to? June, the first deport uh, eighty from 80 80 people from Germany. Yeah. Wetin happen to them? What did they do to them? The only advice wey I go give to those wey dey come join us now be say, know your enemy. Please do not carry out the vexation on, um, on your brothers and sisters in the grass when still dey here dey suffer things so and um, i dey tell you know the people wey be your enemies say na the politicians wey refuse to do the needful before eh by by turning our commonwealth wey suppose give us good light good education good uh, healthcare system. good pipe water. good wa uh, good good amenities everything eh? but dey turn am to their own properties those wey be wey wey get uh, uh, wealth without enterprise eh? No say na dem be your enemies hmm. not those of us wey dey struggle oh, wow. not those of us wey believe and are patriotic no be us you carry your vexation go meet know this and know perfect peace na so i dey pray for you <laughs> this morning <laughs> fourteen thousand the first batch dey uh, eh, lift them yesterday. una know say this thing wey dem wan these people dem wan bring so e go increase crime for our society. na dey make me dey na dey give us advice now say because when they don talk am eh many of them uh-huh. many of them sell their papa house with grief. that's what that take go na we dey talk say say make dem ah, know who their enemies be. sukpa dey here we dey go for green greener pasture dem don reach green pasture now dem no even see pasture. dem come see yellow <laughs> yellow pasture. the thing guy say dey. give us give us market waka. because uh, wahala wey wear cocoa shoe. this na the time to buy things down o oh. see na wetin dey make me like cooperation uh, cooperative and. Uh, Eh, join body together to do things with this one if una buy one bag of beans now una share am among una selves because buying in bags is cheaper than buying in eh, small small quantity eh so abeg my sister go on yes so market waka things don things dey go up every day hmm. some hmm. things for market na get i take dey eh, somebody just rake for me say im wan go close market meaning say if e dey come e go use j5 go use j5 take load im warehouse because im get warehouse where for dey sell wholesale oh my goodness e say as im dey come back na car carry am come house <laughs> so he come dey ask he say he say make he tell me because he no understand wetin happen he say but he know say he no lost money he calculate he recalculate he say the whole thing when he carry when he buy when he think say na j5 wan carry he say when they arrange am for ground na car now he finally charter to come house so that one na how the difference of the prices of things for market na triple not be double so as if na before three motor na be the j five now na only one car so rice as we dey talk so na bag of rice low one na forty-seven thousand ah, naira. and they still dey see forty-seven thousand rice. wholesale price. okay. okay mo just dey talk the original price for store bag of rice now <laughs> we go dey see forty-eight thousand naira fifty thousand naira fifty-three thousand naira and sixty thousand naira for bag of rice the one they dey call wow for inside na be the sixty thousand naira. i hear say that rice good somebody the rice be like foreign rice the one wey dey match hola for back wey be brother na mango. <laughs> so for this rice dem rubber of rice two thousand eight hundred three thousand naira three thousand five hundred it depends on the rice wey you wan buy and the bag of beans now bag of beans na seventy-eight thousand sure bag of beans don reach eighty thousand seventy-eight when you buy seventy-eight you go sell so depends on where you for buy first hand second hand seventy-eight or eighty thousand but rubber of beans na two thousand two hundred naira and cup of beans na two twenty. one fifty na be how much two thousand na. two thousand two hundred naira for rubber of beans cup of beans na hmm. two twenty for red oil red oil as at yesterday they say they don already increase am for male but manage dey sell for thirty k meaning next market They no go repeat that thirty k. They no repeat the mistake which one be repeat thirty k They no repeat uh, the eh, mistake. na na uh, eh, checking checking and question question wey we dey ask oh. na we take dey find out yeah. say for meal dem add small money for dem but dem still dey whether na pity mind dem still dey sell the thirty k say if dem go back again it will not remain the same. The same -huh. so e still dey for thirty k as at yesterday so from next market we go we go add money and four litre for red oil na four thousand four hundred naira and small keg forever eva na eight hundred and fifty naira then king's groundnut oil for five litre dey go for eight thousand naira and uh, groundnut oil the one wey dey sleep, wey dey for twenty litre that one na twenty-three thousand, five hundred naira and four litre for that one na seven thousand naira the one wey dey pay me pass be say this twenty litre wey dem dey talk so if you see the jerry can now i no know the name wey i wan call am whether dem don adjust me if dem say that if dem dey dem dey mention the name of the jerry can the same <laughs> the same number but if you measure am according to measurement wetin dem take dey measure am e no reach make dem just change the meter measurement na make we know say we don change mathematics go change like that uh -huh. eh na so e suppose be then for um ogbolo ogbolo dey for ten thousand naira So they say nine five for rubber while cup nine hundred naira So they say eight fifty for cup then uh, hand melon six thousand So they say six five cup na four fifty So they say five hundred naira for cup for hand melon while engine melon dey for four thousand cup na three fifty garri nineteen thousand five hundred naira for garri very soon these prices e go pass like this na so dey tell me o i dey ask then line line three thousand three hundred naira for line line packet of normal maggi na one thousand one hundred naira spaghetti in short na torch dey take dey find am for market but if you see am spaghetti now some dey sell seven fifty for one pack of spaghetti if you see am cheap seven hundred naira for pack of spaghetti indomie sef na still torch you take take find am for market small super pack wey before two hundred naira one eighty now you go see am for two twenty some go sell two fifty depends on how e take reach their hand how dem take buy and the tomatoes now dey very expensive for market as we speak and one ball of onion na hundred naira sake of say dem say bag of onion na hundred k hundred thousand naira eh because of say whether na road na no good and fuel sef e increase and to crown dis news of market waka people bag dey miss for market <laughs> nowadays this thing <laughs> e dey funny but e no e no be joke. seriously. people bag dey miss for market. you buy days. food items and water. you go go <laughs> market as you dey buy another person go collect the bag as you dey collect money for. <laughs> wey you wan take pay exactly as you dey pay finish you go dey find wetin you pay for you pay for you know say am again and they don already deliver am to you. yesterday as a I go do market waka i find out say one woman e dey roll for ground because e no see the bag when e take buy things for market and if you dey go market get four eyes both for front and for back both men and women na dem dey thief thief for market now somebody carry wheelbarrow dey waka dey go one man just use body touch the wheelbarrow draw one bag down god save save am say somebody else see am when e draw the aboki ah, no no e just dey push wheelbarrow because the the wheelbarrow full dem draw one bag down wey dey on top of dem drag am e take body mm, push am drag am mm. comot na person wey dey stand for im store wey e for do na im see am say ah na thievery be this <laughs> na the woman get up because the way nigeria take dey give the man slap. Mm -hmm. because body dey pepper am. Yeah. why you do this kind thing to na somebody. so she was being that person's brother. Uh, yeah brother. watching so another person's back. na man yeah. na man that do this meaning. thing as dem collect that bag from that man dem return am for wheelbarrow dem find another bag for im hand when the wheelbarrow owner uh, goods owner say no be im get am that bag contain river fish and boga fish. Oh, else. somebody else. Oh. they collect that bag from im hand. Chai. they seize am they say they don look for the owner soup. they no see the owner and the owner is crying somewhere. they no see the owner they say later the man come back dey beg dem say make dem share am fifty fifty. eh na dey pounce on the man. <laughs> so that one na the way wey market take dey now if you enter motor you go market if you no dey look your bag for boot if mr a come down him go carry am as him own so na so the situation of things dey for town right now right, that na the market so waka for the week. una dey lis ten to us on informe radio this morning and this na business and lifestyle program informe with olayemi and co yesterday we dey say and the people are quiet the people are no longer quiet they are speaking <laughs> different languages those who are tiffin are tiffin those who are. bags dey <laughs> miss. God bags people just come market come dey thief eh, bags. i know when i watch the video you know say the other day we talk about uh, fish sellers. yes those uh, ones were they even wey they protest ogun still ogun now this one the crowd was much i go una never watch am mm. i go send the video make una watch the crowd was much and the women dey complain They say uh, titus fish wey dem dey buy thirty uh, thousand uh, before thirty thousand naira for mm-hmm. carton before say na seventy something thousand na dem dey buy am now na dem dey shout na dem dey shout the shout come out but dey go that side. Uh, but they were bold enough to say and say they vote for tinubu <laughs> so that that Error. that alone crown am for me say correct una <laughs> continue to I, I, to I the, the to shout the shout. Hey, you shall reap what you sow <laughs> now. oh God! Oh. A, a lot of uh, people, <laughs> you know, this morning one woman where I I was waiting for uh, um, Queen of the Airways. The woman just they use one language. They say people are suffering. I say, madam, what did you say? He say people are suffering. now at say, ma, I am saying the suffering is in the nursery school level. Exactly. <laughs> Never graduates. It has not gotten to the university. Once that admission into the university begins, you will see the people and the anger mm. in the society. You will know that people are terribly angry over what is going on. But for now, they are still happy. That is why they are even celebrating people that are going to be contesting in all the states that is why mm. uh -huh. that is why i has to have the mind to even tell you say our strike is going to be on, on, on the fourteenth. on, on the 14th they from eight, <laughs> from 8 go fourteen. Oh, you can imagine that is why by now any if you get father when you be when you be as uh, uh, nsc yeah, you for don beat am by yourself for house <laughs> say say can you imagine the irresponsible father i have in my generation you are destroying it ahead of when i will now become a man so e get some things when <laughs> our anger oh anyway you know we said it yesterday oh abeg make you greet our people because. Uh, well my country people i dey greet una na me una brother the organic senator oga mike well uh, you know say according to wetin we dey talk here e never reach the university level but me say very soon person go dey cook for kitchen the food go disappear <laughs> maybe na that time na we go begin dey talk so mona dey if you dey cook for kitchen abeg sit down with that food sit down no <laughs> blink no comot face una well done. okay mr president sir please join us. <laughs> okay so una good morning and una uh, bye bye at the same time but you see all wetin we dey discuss today all wetin we dey discuss today and why we dey laugh na just to give us hope so no matter how bad solution be. solution dey na make they say fela according to his song say suffering ah, and smiling because if you dey suffer and you dey smile hope dey <laughs> but if you dey suffer yes big hope dey but if you dey suffer and there is no sense of smiling you quick die because depression go start na im make most european nations i no advise africans wey don grow here make e go there go stay because if you dey suffer there na suffer to die here na suffer to get hope to come out because the way the system be nobody get your time nobody answer nobody talk to you so when you nothing you you no fit share your challenge with anybody the only thing we don do na to go share your challenge with hope wey dey up na make most of them dey go house go tie rope and they go die for some days nobody go know say dem dey there no matter wetin dey go through for nigeria you go come out of am so as you dey suffer hmm. smile dey laugh dey sing dey dance because you no go pay for that suffer once again na pipo na wetin i fit talk for the small time wey remain be this una good morning. okay uh, so we we continue with our topic for yesterday right now na advice uh, you hear say Ge germany wan wan deport uh, not less than make i use that language because if you say not less than it means it can be more than. Mm -hmm. and there is another word for it not fewer than. not fewer than it means it can be greater than uh-huh. <laughs> meanwhile the first uh, batch they don uh, ship them that yesterday then come nigeria come nigeria um, meanwhile the ones they, they first send uh, is it eighty for the month of was it june or so to nigeria what did they do for those people hmm. now they are uh, sending fourteen fourteen thousand madam no allow dem deceive any of us na who no know wetin dey go na go dey happen say dem depend on the court nigerian government never settle when nigerian government settle dem the deportee they go convert them to training they go dey train them for europe for for germany it's a signal to the country mm. that you are owing us you are never settle us settle us and we will stop all this no you never hear me dey carry You don't yet see they carry American citizen go back house. It's not possible now. Or they carry British citizen go back house. For which country? For where? So African nations, they use us trade. They have invested, Germany has invested a lot in Nigeria since the seventies. They no dey see the commercialized value for wetin Nigeria dey give them compared to wetin other nations wey never put enough resource for Nigeria dey get. So How many how many people down here for visa? Say they go Germany. Very few. Take them to the government. Don't wait. After a while, our government will start wanting Germany will benefit. This drama will stop. That's point one. Point two. Another understanding the government. Now, if our people know they add value to the economy where they do, we will send their call house back with nothing because there are two categories dey come first category dey come with something second category dey come with nothing absolutely nothing so when they send send first category come your country you keep that balance you can still you can still do shakara hmm. you fit even ignore the place wey dem come from sef you go you go wetin you go do you go tell the ambassador make you dey talk to your own ambassador for sef <laughs> if the president come you go tell am say uh, our ambassador are talking don't worry but when dem send the second category come the government go say okay let us have that is you go come dey hear say the e president wan travel go germany mm. for peace talk or for con or for conference. Mm. when dem send the last layer come most countries don accept them their own people wey dey deport from another country dem no dey gree accept them na condemn iron na dem do. when dem start to dey send criminals with good criminal record continental criminals back to the country of origin the president dey go hold meeting another president to divert the aircraft from coming to their own country of origin to another country based on trade agreement when they never do that one how many they bring you never reach where government go shake now uh, eh, go if they say two twelve eh, from eighty something to two hundred and something government don shake na eighty they they never reach ten thousand why they go shake bring dem ah, come dem go sort out their affairs as they dey come dey. the first batch na im dey dey do. na dey tell you ma na drama when covid nineteen come no fit dey pack dey car dey pack dey pack dey come but now dem dey don dey get first batch which aircraft dey carry dey carry only fifty people if na serious hospital. okay. you forget say the last set of euro. know, uh, eh, nigerians wey go europe na full charter flight dem pack all of the take come first flight you go dey hear two hundred and something one hundred and something this one na only eight first bag. <laughs> na so the. no the the the eighty old no be this one o the eighty na uh, the one wey come for june o not nah, this one o uh -huh. so, aircraft dey carry eighty people <laughs> na so the aircraft small <laughs> they never ready make dem pack dem come i want them to bring them in their large number make dem come follow us say no dey buy fuel together Uh, uh, you know, uh, uh okay. Uh, if you will, there is no plan. There is no plan for anybody coming or anybody going out mm. by the Nigerian government You know this. Okay. Except the point where they bring them, they bring them with money. Uh-huh. And they, which they always do because no, of the check, international agreement where where they yes. get. Okay. No, no check the ones they come for June. How they treat them now they tell you how much foreign dem cost when they give you good money as dem land nigeria they take you to hotel vip straight na when the money wey come na the way am jollof money they go live there for airport make dem find their family and friends go carry dem go house. okay all right thank you make uh, make uh, you wan talk abi um, sharp sharp uh, before you talk you say nigeria nigeria is prepared to welcome them back as long as they have behaved well but only if they stand to gain something from it. Rather, we ought to cease providing the 640 million euros in development funding. Go on. Sharp, sharp see solution time uh, the indigenous me, people of our, me, our my, me, before, me oh. my own advice abeg make una no vex for una selves make una carry out una anger on the people wey una suppose carry out the anger on. Uh, me the forty thousand when they come they don already know the houses when they wan enter <laughs> they don know already where they dey go once they land lagos or abuja now government collect their share the people may likely look for money on the street to arrive their villages because several when they come now people will see them with those their thick thick cloth mm -hmm. na mm-hmm. e give them transport to reach their village not be government so oyo is your case in arriving here government no even know you but my concern today on this topic i'm going back sure, to sure. the royal fathers when we talk with yesterday you see when when you see the Igala Igala Kogiman when you go visit the minister for mine, mines and steel, when he come to tell and say royalties will be paid to you after mining from your society from your community, goes back to the statement we were using yesterday here that if the king gets it right, the people will smile. And how will the people smile? Ideally, the society was supposed to mine its own resources and paid royalty to the government. To the mm-hmm. government. Not the other way Not around. the other way around, paying now to the kings. And most of these kings, even when the royalty is paid, is paid into their pocket. It's never used to develop the society. But let's come back to the issue. The issue here is this. I am begging the indigenous royal fathers. Simple words. My plea with you today is this we said in the book of um, Hezekiah, was it Hezekiah we started with on Nehemiah? Nehemiah. That the rebuilding of the, the rebuilding world. of the walls. We have started rebuilding the new Nigeria, where you have the proper place. And remember, still in the same scripture, the Bible said the glory of the land will be requested from you, not the politician. politicians. Though the Bible, the same scripture, say pray for government, oh. but he did not say the glory will be asked from the government. So, which implies that in the eyes of the of the Lord, you that He gave the real power is you that will come and submit your report of the land and your society to Him, and therefore, I am begging you today. First of all, go clean yourself up, clean yourself up, and clean up your palace. How do you clean up your palace? There are people that your sentimental approach to giving them title actually brought to sit, go back to the gods and ask if they were actually qualified for it. Whoever that is qualified for it, don't look at the crisis it will bring, look at the glory it will restore. Mm. Because removing a palace chief and replacing him with somebody from his family, they bring enmity. But with time, the society will get to realize that this was the only king that did the proper reformation of our community. And eventually, we got it right. The moment that happens, you set your place already. You know, when there are malfunctions of cells in the body system, certainly there will be breakdown of the body's metabolism, which will eventually bring what we call sickness. And the moment the cells are reset, the tendency that the person will be well because the better metabolism will function properly. That is exactly what we are looking at here. If we reset our palaces back, once they make one request from the gods of the land they answer ten times. Mm. And the moment they answer ten times, even the, the city governor, craze no go worry am make he enter that community go misbehave. And by the time politicians are aware that this is not a community you come in with dirty hands, even Capel go dey fear them, they no go come. So when every community does it, the, the politicians we have, you may be don't be surprised that somebody is campaigning right on the campaign podium He go just fall He go waka comot They go use another person replace am and then when that one find out they they go call am tell am say the king swore that anybody who will not work for this community the day he comes to campaign in this community na that day they die we don reset ourselves okay this is my take thank you very much i'm sorry royal fathers but you are simply the solution okay we look up to them yeah. Mm -hmm yes so we don dey talk the matter since wetin me see for this matter be say eh our people time don come you see am say e don be like say dem dey take us dey play ball you go somewhere dem dey carry you come back dem say all travellers must come back home like children i hear children dey sing if you do well doctor lawyer waiting for you say if you no do well uh, condemn iron wheelbarrow pusher waiting for you <laughs> so wetin you no plan well na so e dey be you comot for here go another man land because of say you dey find greener pasture now now you no see green no see pasture the truth be say our country god bless am and everything wey we need in short this this place wey we dey run dey go so here better pass am god bless this place everything wey you need to live good life e dey here but because of the kind leadership wey we get wey no wan put structure to place to work na be the problem wey we get but if we get mm. good leadership wey naturally sit down mean well for this country just give us few few years we don cast we go blow then go dey travel come here na we go say abeg dey go dey go dey go we no need una because wetin be wait name that thing wey nigeria no fit do in terms of manufacturing or whatever make you name am wey be say we go dey look for for outside we say we no get am e no dey nothing wey we no go fit create or manufacture for this country we e no dey but dem no create the enabling, e environment. environment to do the kind thing so dem dey come make dem come i no dey against am but the truth is that as una dey come make una ready join hands with us make we remove the bad eggs mm. so that we go reset our economy and reset our country reset the structure so that go begin work you no go need to dey run comot you go sit down for here do wetin you suppose do and take care of yourself and your family dey say na wetin person comot eye na im make e do pass am my name na sandra ikekwa saluton. well my country people my own dey very simple you know say the truth be say africa as e dey so the land wey we get for africa fit feed the whole world but e just that say we never know imagine africa as one continent africa raise one military africa raise one united country dem no want am because dem know say if e happen everything don end because ninety percent of the world mineral na inside africa e dey according to steve biko talker, he say the mind of the oppressor i mean the mind of the oppressed na in the oppressor take dey get power mm. you know why because after they don brainwash you finish say you no fit do this you no fit do that and you don accept am the person wey dey oppress you go come stand say yes i don talk am i don talk am so abeg na time for us to stand and say yes i must succeed we must succeed why not why i talk say i first because if one person no accept am everything don scatter so you must first accept am as an individual before all of us go accept am una well done na me una brother the organic senator oga mike dey talk to una for informing radio una okay. well done. okay um, mr president sir one second. so thank God for wetin dem talk Mr. Adeomo go bless you oga organic matter Mother Ikekwa go bless una well well. mi n kọ. our Mother God go bless you uh-huh, God don bless you already. Okay. so God bless you already God bless you joy God bless all of us bless us joy. our traditional fathers God go bless them well well they dey do well. Mm. they are doing very well. but you see what? the time wey we dey now the time wey we dey now we expect more from them because not the ordinary life we dey live na extra life mm. we dey live now so we need extra work to keep us going royalties na to royal father, not to government government collect royalties on behalf of royal fathers who are the custodians of the custom and tradition and by extension in simple terms who are the real government of the people government political class dey stand in for on behalf of the traditional institutions. No, not on around. Royalties should go to them na dem get am. Government dey hold am in trust. Where dem no get am, no be government fault, na dem fault. But we as a people must connect with them to get our realities back. Our royalty is for our development because when the royalties get to the traditional fathers in their magnanimity in their goodness in their good heart in their good spirit they dey share am and when a royal father release blessing on a loaf of bread it becomes trailer load of bread to different families because na the spirit wey dey behind the gift or the food na dey multiply not be the food itself mm. so all of us we go thank god for our royal father wey dey try and the ones wey no dey try we dey see how they dey waka god go give them strength the people wey dey come the first place where they suppose go for help no the hospital no the hotel na palace traditional palace na im go collect them take them mm. through profiling spiritual and physical before their family members will have access to them. Hmm. But in our case, in the reversal, it's not supposed to be. So I want to beg our real fathers, request what is ours from the government, who is over the years making us believe they do not know wetin we to do. Okay. If they oh. get power, why the people when they come still they cause trouble, still they go back? If they get power, and then carry the people come palace. I can guarantee you. When the God says you are not going, you are not going anywhere. Because the God will show you something better. So you see, power belongs to our traditional fathers. For this morning, I want to come. My name is Oga Moses. You hear ourselves again. All right, now they listen to us on Informe Radio this morning, and this now business and lifestyle program Informe with Alayemi and Co i just add say the information wey una hear and use na be the power wey una get to take comot for the situation wey una find una selves now and even the one wey dem dey plan ahead dey wait for una my name na olayemi i salute una but more than ever, comot because the next program of farming things dey come sharply sharply i salute